Blog Talk Radio.
rnc rero rwanda national congress muri mwe hari abayumva batazi n'intego zayo intego esheshatu z'ihuriro nyarwanda rnc iya mbere ubuyobozi bushingiye ku mategeko na demokarasi iya kabiri amajyambere arambye kandi asangiye iya gatatu ubumwe n'ubwiyunge nyabwo iya kane umutekano w'abantu ku byabo iya gatanu ububanyi n'amahanga buboneye iya gatandatu itahuka ry'impunzi mu cyubahiro rnc viva viva rnc viva viva
ijwi ry'ihuriro nyarwanda ivugira washington dc turabasuje mwese abaduteze amatwi ku mugoroba w'uyu munsi aho turi kwa kane ku itariki ya gatandatu z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri mukaba muri kumwe nanjye chantal nyange muri studio za radiyo itahuka abakunzi ba radiyo itahuka rero nk'uko bimenyereye kuwa kane ni umunsi tubagezaho ikiganiro ubukene n'imibereho mibi y'abaturage aho ngaho ni mu rwanda nta handi nta kindi gihugu icyo ngicyo ni igihugu cyacu twibandaho ubukene kubera iki ubukene kubera ko umunyarwanda uyu nguyu wagiseseka asigaye yaracupijwe umunyarwanda nta rwara rwo kwishima umunyarwanda nta gusekutwi umunyarwanda nta burenganzira afite yewe bigenda bikagera no ku buzima umunyarwanda yacujwe utwe umunyarwanda amerewe nabi umunyarwanda ni nyakujya umunyarwanda ni nyaguhera ubukene amavunja ibibazo byose inzara ibi byose ni ibibangamiye umunyarwanda ariko ikaba ari gahunda nyine ya kariya gatsiko kayoboye kiriya gihugu kagenda gakomeza nyine gushyira mu bikorwa uko iminsi igenda uko bwije n'uko bukeye ntitwe kubeshyira ngo tuvuge nyine ubukungu kuko umunyarwanda yaratesetse umunyarwanda umunyarwanda ni uwo guhera umunyarwanda nta majyana amazi umunyarwanda nta maryo nta mashyino mu mudiho umunyarwanda umunyarwanda akomeje gukubitika ariko se bikazarangira gute banyarwanda banyarwandakazi ni ahacu ni ahacu ho kwirwanaho uburenganzira buraharanirwa ngewe mpora mbivuga buri munsi uburenganzira nta nta muntu uzava hirya no hino nta uzava nta wundi nta wundi wo kudushakira uburenganzira bwacu ni twebwe twenyine bo kwirwanaho tukumva ko tubabaye ubundi tugahaguruka tukirwanaho kubera yuko nitureba nabi kariya gatsiko mbona imigambi yako arako kurimbura umunyarwanda ahari kagatuza abandi bantu ntazi ku gihugu cy'u rwanda bakunzi ba hagitahuka rero reka ne kwizimba mu magambo byose tubirebere hamwe muri iki kiganiro ubukene n'imibereho mibi y'abaturage mutegurirwa kandi mukagezwaho na bwana edouard kabagema bwana kabagema ijambo ni iryanyu urakoze cyane nanjye ndakumva imana iguhira ugize neza cyane kubera nyine amagambo meza utubwiye ndagushuje ndasuhuza na serije mufatanya kubanga bw'ibyuma ndasuhuza kandi abanyarwanda bose badukurikira bakunda ihuriro nyarwanda bakunda ibiganiro bya radiyo itahuka n'ikiganiro cyacu mu buryo bw'umwihariko nkongera agasuhuza abayoboke b'ihuriro nyarwanda aho bari hose ku isi tubifuriza umwaka mushya muhire wa bibiri na makumyabiri na kabiri nanone kandi bakomeze ibyo bakora bakomeze babikore n'umurava bongereho ingufu turifuriza kandi umwaka mwiza n'abanyarwanda bandi bose guhinduka baba muri politiki cyangwa se muri muri sosiyete sivire uyu munsi rero tariki ya gatandatu z'ukwezi kwa mbere bibiri na makumyabiri na kabiri turafite ikiganiro kigizwe n'ingingo zigera kuri enye ndezeraho kiruwe kigufiya mbere y'uko tuzinjiramo reka ndebe niba hari umuntu waba uhari mbadukwa gutumva ndabumva ariko nanjye ndakumva mbaduko urakoze kuza mu kiganiro ubaye akanya nawe ubanze usuhuze abatwumva ijambo ni ryawe urakoze kizigenza ni wowe mbaza gusuhuza eduard kabagema wowe uyobora iki kiganiro nkaramutsa madamu chantale ushyize muri studio nkanaramutsa umuyobozi mukuru mukuru serge ndayizeye n'abandi bose na axel kanija bukunze gukora kuri radiyo itahuka hanyuma nkaramutsa n'abandi bose duhuye mu runani rwa kiforu mu mashyaka yacu hanyuma nkaramutsa abakomereza bacu bo muri rnc hanyuma nkaramutsa n'abandi bose bose baduteze amatwi aho bari hose ku isi nifuza ko turagira ikiganiro cyiza kandi kigufi urakoze
urakoze cyane ndagerageza nanjye kugihina bo uyu munsi rero ikiganiro ingingo ya mbere turi buganireho ni ingingo ijyanye n'ibibazo byo gusabiriza kubera ko nabonye ko hari ni ingingo imaze iminsi ivugwa kandi yatangiye kera aho ubona ko abantu basabiriza bafite ikibazo mu rwanda ariko turareba impamvu ni izihe ese gusabiriza bizarangira bite ndabiterwa n'inkuru nabonye uyu munsi bivuga ko numva ari mu museke ngira ngo bavuga ko ngo hari umwana wo muri rwamagana ngo umwana w'umunyeshuri w'umukene cyane wasabye mwarimu we ngo amugurire inkweto amubwira ati hari umwana w'umunyeshuri mugenzi wanjye w'inshuti yanjye twajyaga twambarana inkweto none yaritaye yagiye iwabo inkweto yarazijyanye nyamuneka mwarimu rwose mbabarira ungurira inkweto hari andi makuru yagiye aboneka numva ari inkuru yo kuri kigali tudeyi kabiri zo kwa mbere muri uyu mwaka aho umuntu yafataga nk'abantu abantu basabiriza akabafata nk'aho ari abantu batiyubaha nayo nkuru nayo umuntu arayinyuramo ubona ko mbega bisa nk'aho ari ukwitisha agaciro gusabiriza kandi nabyo leta ikora nabyo leta ikora kagame muzi neza ko iyo hari abashyitsi baje mu rwanda abasabiriza bose bahita babakubura ngo barasukura umuhanda bakajya kubahisha ariko rero kizarangira giti kizarangira giti abantu babyifuza bumva ari ibintu biteye isoni kugihisha se byonyine birahagije se cyarangira gute ahubwo se gusabiriza ubukene bukabije ntibyaba biterwa n'ubukire n'ubusumbane bukabije buri mu rwanda aho bamwe barya bakamena ibiryo abandi biciriza mu jisho bararwaye bwaki baranagwingiye ibyo bintu bishobora kubyara ingaruka ziturabera mu kanya rero mu ngingo yacu ya mbere mbo ikindi turi buganireho ni ikibazo cy'abantu b'ingurube rubengera abasore b'abashomeri bahawe ingurube noneho babura amafaranga yo kuzitunga kubera ko ariya matungo kuyatunga birahenda ari inka ari ingurube ari iki byose biravuga ngo umuntu ngo ngo bamuvanye mu bukene bamuhaye inka ariko urugero rw'abasore bahawe ingurube ngo cumi n'imwe zikabananira kuzitunga zikabakenesha kubera ko zitwara amafaranga menshi biraduha ishusho nayo ba bantu bavuga ngo babaha inka zishobora kuba zibakenesha aho kugira ngo zibavane mu bukene ingingo yindi turi buganireho ni ikibazo cya nyiragongo ubwo ni nka inforomasiyo ko nyiragongo irimo kuruka ikindi tuganiraho ni uko u rwanda hari amakuru tumaze kubona avuga ko leta y'u rwanda irimo guhamagarira abasore kujya mu gisirikare ari benshi irabizeza iki turabaha inkuru z'umukunzi wa radiyo itaho ukaba duhaye amakuru n'ibikunda turanababwira indi nkuru na inforomasiyo ko karara kamanzi arimo gufunga amahoteli menshi na za resitora arimo kubifunga yabimaze kubera ngo kudakurikiza amabwiriza ya covid cumi n'icyenda indi nkuru dushobora kuvugaho nayo y'inforomasiyo wenda inforomasiyo ampasa ni uko muri tanzania ikibazo cy'imyenda cyarikoroje ubundi tanzania nta myenda myinshi ifite nk'u rwanda nagerageje gushakisha nsanga ko tanzania ishobora kuba ifite imyenda nka nka mirongo ine ku ijana by'umusaruro mbumbe wa gdp ariko u rwanda rugeze kuri mirongo irindwi na gatanu ku ijana ariko murabona ko abantu barimo kuvuga bati imyenda imaze kuba myinshi kandi bo bafite mirongo ine gusa ku ijana bya gdp twebwe dufite mirongo irindwi na gatanu umwenda wacu nta muntu ushobora gutinyuka kuvugaho dufite mirongo irindwi na gatanu ku ijana by'umusaruro mbumbi urumva ko imyenda dufite ikubye kabiri iyo tanzaniya ifite hafi ariko iyacu ntawe ushobora kuyivuga uramutse utoboje ku mwenda w'u rwanda bahita bakwita ikigarasha bati nkahimbara bati n'umwanzi w'igihugu kirisitofa bagahita bamurega bafite ibyo bamubeshyira bakajya kumushyira mu gihome kubera ko yakomoje kuri ibyo bintu ahangaha nabyo wenda turabiganiraho nitubona akanya ingingo yacu ya mbere rero nk'uko nari mbibabwiye ni hari inkuru yasohotse mu museke ngire ngo ivuga ikibazo cy'umwana ngo w'umunyeshuri wo wirwamagana wasabye mwarimu we inkweto kubera ko ari umukene ariko umwana koko mwarimu yagira ngo wenda ni ukumwesikoroka biriya byo kumutekera umutwe ngo amukurikiranye asanga ko ni umwana abandi bamubwira ko ari umwana w'umukene wo mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe ngo ari umwana uhora wigunze ngo usibye no kuba atagira inkweto abandi bagomba kumutiza kandi ntabwo ari ubwa mbere mwabonanye n'izindi twigeze no kubona izindi nkuru abana batizanye amakariso muri interina abana bamwe batagira amakariso abandi bakagira batiza ibyo bintu twarabibonye ntabwo ari ntabwo ari ikintu gishyashya noneho umwana w'umuhungu yabwiye mwarimu ati umuntu wajyaga ntizi inkweto yatashye yazitahagiye iwabo mu biruhuko ndabigenza neza mfasha ungurize inkweto mwarimu asa aperereje koko asanga uwo mwana arakennye cyane ndetse ngo usibye no kubura inkweto uwo mwana ngo nta n'amakaye agira ngo bavuga ati ndiga ariko nta n'amakaye ngira kubera ubukene ahangaha rero iyo umuntu yumvise ahantu nk'ahangaha abantu benshi bahise bandika batabariza uwo mwana bavuga bati nyamuneka umwana ni mumufashe rwose aragowe ariko bigaruka ku cya kibazo cyo gusesagura imitungo leta y'u rwanda itaraba abana bayo b'abanyeshuri umwana w'umunyeshuri wiga muri sogonderi ni aveniri y'igihugu mu rwanda ni ahazaza heza h'u rwanda kubona umwana yiga atagira inkweto atagira n'amakaye yo kwandika kuko babivuga muri iyi nkuru kandi muzi imishinga kagame yirirwa atubwira n'ukuntu yirirwa ataguze amafaranga ni ibintu biba biteye isoni biba biteye isoni noneho rero iyi nkuru harimo umuntu ushobora kuyibona akabyita nko ari ugusabiriza ariko biratwereka ko hari ikibazo mu rwanda hari ikibazo cy'ubukene bukabije kuri bamwe n'ubukene bukabije ku bandi ntabwo rero abantu baba bamwe bakennye cyane batabasha kurya batabasha kubona ibintu by'ibanze nk'umwana utagira ikayi ngo abakennye cyane bagomba gusaba abakire bagomba kubasaba ahubwo ni byiza ko ubu ngubu turacyari wenda muri faze yo kubasaba ejo bashobora kuzajya kubiba kandi murabizi inkuru muzibona kenshi kuri interineti aho bamwe bajya kwiba abandi bakabica bajya kwiba ibitoki bajya kwiba ihene bajya kwiba ibijumba abandi bakabica ntabwo umuntu ujya kwiyahura ngo ajye gucukura ibijumba by'abandi cyangwa imyumbati bamwicireyo ntabwo aba ari ugukina ni uko aba amerewe nabi kuko aba azi ko nibamufata bamwica bo ahangaha rero ni ikibazo gikomeye umuntu wo muri ku nkuru yo ku itariki ya kabiri z'ukwa mbere ngira ngo muri kigali tudeyi umuntu yaravuze ngo ngo gusabiriza ngo hari abantu b'abakene ngo abantu basigaye gusabiriza abategetsi ngo hari ugeze kwaka businge ngo agafuka k'umuceri mu bihe byaguma mu rugo ati rwose businge mbabarira umpe agafuka kaguma mu rugo nako mbabarira umpe agafuka k'umuceri guma mu rugo imeze nabi bimeze nabi ngo businge ngo arakamuha koko amuha amafaranga kwayo kukagura mbona nubwo abandi ngo baboneraho batangira gusabiriza abakire nako abategetsi bamwe bakabaka n'amafaranga n'ibiki byose umuntu akuba ko umuntu rero agakonkuriwa ko gusabiriza cyangwa se gusaba gutyo ari ibintu byo kutiyubaha ngo ni ibintu by'ubutindi byo kutiha agaciro ibintu nk'ibyo ngibyo bo ariko rero ikibazo gihari we yavuga ngo byagombye kurangira n'uyu mwaka ngo warangira wa makumyabiri na rimwe none se ibintu gusaba no gusabiriza bizarangira gute impamvu zo gusaba zigihari abantu barashonje abantu bambaye ubusa abantu ntibafite none se umuntu niba umuntu yaburaye akabona abantu barya bajugunya ibiryo barya bagahaga bakajugunya ibiryo wenda baranidaha wenda simbizi bakidaha ko ibiryo byabanye byinshi kuri yenda bashobora kuba banidaha nk'abaroma nk'abantu bo muri muri ampire rome bakajya bidaha bakongera bakarya kubera ko ibiryo byabanye byinshi birashoboka nkangaha nababwira ko hari inkuru yasohotse muri muri kigali tudeyi ku itariki ya makumyabiri n'imwe z'ukwa cumi na makumyabiri ariko n'ibinyamakuru byinshi byarayanditse bavuga ngo ngo induba ngo ibiryo induba handi bamena imyanda yo mu mujyi ngo ngo mirongo ine ku ijana by'imyanda bamena mu mujyi ngo igizwe n'ibiribwa ahangaha ndababwira ko hashobora kuba harimo ikinyoma gikomeye ariko noneho tuvuge ko atari n'ikinyoma bo noneho iyo nkuru abandi bayisosenguye baravuga ngo bari muri bwiza ko baravuga ngo ibiryo bimenwa mu mwaka mu mujyi wa kigali ngo bishobora gutunga abantu ibihumbi magana abiri kimwe cya gatanu cy'abantu batuye mu mujyi ibiryo bamena ariko ahangaha nyine hakaba harimo ubisesenguye neza harimo ikinyuma ni nk'ahandi batubwiye ngo ngo ngo u rwanda mu gihe ko mu itariki ya karindwi z'ukwa munani bibiri makumyabiri na rimwe bavuga ngo umuryango wose ngo mu rwanda buri muryango wose mu rwanda ngo ujugunya ibiryo bingana na kilogarama ijana na mirongo itandatu n'enye mu mwaka ibi ngibi ntabwo nshobora kubyemera ni ikinyuma gikomeye ahubwo u rwanda ruba rushaka kwerekana ko rwateye intambwe rwigeranya n'ibihugu bikize cyane byateye imbere kuko bumva ko ku mateleviziyo babona ko ibihugu bikize n'ibiryo nabo bagashaka kwishyira muri iyo kategori cyangwa se muri icyo cyiciro cy'ibihugu byakize bisigaye bimena ibiryo ahangaha ntabwo njye nabyemera nkurikije ibibazo biri mu rwanda kuvuga ngo abanyarwanda buri muryango wo mu rwanda umena ibiryo ibiryo bingana kilogarama ijana na mirongo itandatu n'enye ku mwaka ibyo ngibyo rwose ntababyemera bo ariko biramutse binabaye ibyo byaba bisobanura impamvu abantu nyine basabiriza basabiriza abantu kuko abahaze cyane bamena ibiryo abandi bashonje barwaje bwaki abana baragwingiye ndetse bijya no ku mugaragaro na perezida wa repubulika nta kibihisha aravuga ati abana baragwingiye abantu barwaye bwaki n'abakuru bayarwaye kubera inzara kubera iki kubera ibiryo bikeya abandi barimo kubimena nk'uko barimo kubyigamba usibye ko umuntu atabyemera neza ibyo bavuga ni gute rero gusabiriza bizacika bamwe bijuse bamena ibiryo abandi bishwe n'inzara bicirije isazi mu jisho barwaje bwaki barwaye abana baragwingiye n'abantu bakuru baragwingiye umva ntabwo ibintu ntibyacika ahubwo ikintu abantu bakwiye gutinya abantu bakwiye gutinya abantu ntibaryame ngo basinzire abantu bazi neza ko bakize cyane basesagura muri kiriya gihugu bikubiye ibintu byose bo ahubwo nibo bafite ibibazo kubera ko ejo ubu ngubu turacyari wenda muri faze yo gusabiriza ejo abantu bashobora kuzajya muri faze mu kindi mu rundi rwego abantu bagatangira kubiba ku ngufu kubiba nako kubiba byaratangiye deja ahubwo bakajya batangira no kubambura ku ngufu none ku muhanda bakabatezaho reme bakabambura ibyabo ku ngufu noneho hakazaza n'ikindi n'indi faze yindi yo kubamenesha yo kwirevoluta abantu bakazana imyigaragambyo hakaba revolusiyo sosiyale noneho bakavuga bati dusaranganye ibintu ibi bintu mwabivanye mu misoro yacu mwabivanye mu maboko yacu mureke tubisaranganye tubisaranganye urumva rero ko umuntu ufite ibintu byinshi biramutera isoni y'uko abiriza bakumva bimuteye ipfunwe ariko ashatse yagira n'ubwoba ashatse yagira n'ubwoba kuko ejo gusabiriza bishobora kuzavamo kwiba kwiba bikavamo kwambura kwambura bikavamo bikavamo imyivumbagatanyo ugasanga habaye revolisiyo sosiyale itewe n'iki n'uko abantu bikubiye ibintu byose bikubiye ibintu byose abandi ntibagire icyo basigarana aha ngaha rero ni ibintu biteye ubwoba ahubwo abashatse abashatse aba ngaba bumva bafite ibintu bashatse bahindura politiki ku buryo bazamura abantu bose abantu abanyarwanda boroheje abaturage bose boroheje bakabona nibura ikintu cy'ibanze cyo kuba ikintu cyo gushyira ku munwa ku buryo ntawe ukenera kujya kwiba undi ntawe ukenera kujya kwambura undi ibyo bintu bikavaho ni ikintu ni ikintu cy'ibanze ntabwo bashobora gutekana kandi ibintu mba nakamigeze kubabwira ntabwo ushobora gutekana kuvuga ngo urakize wariye wamennye ibiryo ngo utekane abantu bamaze icyumweru batarya uzi ko mu rwanda bavuga bati hari terime yo kuvuga ngo abantu barya rimwe na rimwe rimwe na rimwe cyangwa se abantu bagaharira abana urumva niba uturanye n'abantu bameze gutyo wowe urya ibiryo ukajya kubimena bakajya kubibona imodoka zitwara imyanda zije kubijugunya nk'uko babivuga ubwumva waba utekanye ute ejo bishobora kuzahinduka bariya bakene bariya bashonje barwaje bwaki bafite abana bagwingiye kubera inzara bakabahindukirana bakabahindukirana ibyo bati muzane dupasure dupasure natwe dukeneye ku byiza by'igihugu natwe dukeneye kubonaho agace kabyo ntimwitware byose urumva ko kandi ntabwo ari umwihariko wo mu rwanda ariko sosiyete yose irimo ubu irimo harimo ubukene bukabije n'ubukene bukabije niko bigenda niko birangira nabyo rero niko bakwiye kubyitega vola niko nabivuga nta mutekano uhari muri kiriya gihugu kubera kubera nyine ubukene bukabije kuri bamwe n'ubukene bukabije ku bandi reka ndekere aho ngaho kuko turihuta uyu munsi ijambo ryawe mbaduko mbaduko uratwumva
halo wi ndakumva ndakumva mbaduko ya gusa netiwoke iwanjye ntabwo imeze neza biri gucikagurika mu kanya nari navuyeho ubwo rero ntibigenda ariko se uburanyumva neza byibuze
ndakumva okay ya reka ngerageze ya ubu gusabiriza mu rwanda nabibonye nabonye ko bari kubinenga no kubi ngo bateye isoni ndakeka abagashize bumva baterwa isoni n'uko ngo hari abantu basabiriza niko nabyumvise niko nabisomye ariko n'ubundi kuva na kera na kera na kare barabahishaga bakajya kubahisha kwa kabuga bakajya kubahisha iwawa bakajya kubigisha ngo niba ari icyatumaga bajya iwawa sinzi icyo babigishamo niba ari ukugira ngo bazige umwuga cyangwa bazagaruke bafite ukuntu bashobora gusubira muri sosiyete bakaba bagira icyo bigezaho ariko gusabiriza byari bisanzwe bihari gusa nuko bashaka kubihisha ariko n'indwara bariya bategetsi bafite wenda kubera imibyirukire yabo naho gusabiriza muri afurika ntabwo badasabiriza icyo ni kimwe na hano barasabiriza niyo yayo no mu bihugu byose barasabiriza abo naciye hose mbona abantu basabiriza rwose nta kapitani najyamo ngo usange abantu ntabura n'abantu basabiriza nta n'imwe n'imwe n'imwe ntayo nzi nta niyo ndabona u rwanda rero rwaba rubaye urwa mbere cyangwa kigali yabaye iya mbere badasabiriza bashaka kubahisha nyine bavuga ko ngo kigali kubuye imeze neza ariko ntibishoboka kandi gushyiramo ingufu ntibishoboka wenda icyo ntacye cyatumye nyine wenda ubu ngubu biyongera ni ukubera zaguma mu rugo na korona virusi n'ubukene bwa kubera korona virusi abantu benshi na ziriya mfashanyo zagiye ziboneka ntabwo zatanzwe neza uko bikwiye abazitanga bagiye bikubira bakazishyiraho bakaziha bene wabo noneho rubanda ruseseka rero bariya abantu bakennye bariya abantu basanzwe n'ubundi bari bantaho nikora bahita bakina kurushaho nibwo noneho ubu ngubu bisigaye bigaragara ku buryo kubihisha bigoranye cyane kubihisha ntibigishoboka kuko abakene ni benshi ubukene ni bwinshi kandi urwo rwanda runatuwe cyane na kigali irafite abantu benshi ndakeka abantu benshi mu giturage hose ababuze akazi bahita bajya i kigali ku buryo rero kubihishira ntibigishoboka ntibigikunda babishaka batabishaka icyo ni kimwe ikindi navuga wenda ni uko na politiki yo mu rwanda nayo yongera biriya bibazo non seulement hari kapitalisme sauvage ndumva ari ubusumbane bukabije hagati y'abakire n'abakene abakire bake cyane bake cyane ariko n'abatindinya kujya benshi cyane noneho n'inzu imfashanyo zaje bakazikubira abo bakire nyine bakazijyana bakaziherana bakazigumana zikajya ziguma muri sirikirasiyo yabo abandi bagacyura umunyu bagakora cyane bakagira gute ariko ntibagire icyo batahana niko bimeze niyo zo ngaruka zihari kandi biriya bintu bimaze imyaka irenga hafi makumyabiri bo noneho ikindi nakongeraho ni uko bishobora nyine nk'uko babivuze bishobora kuzamera nko muri revolisiyo faranseze nawe niho yaturutse byaturutse abantu barakenye cyane bugezeho birenga ihaniro byahereye ku mwami wa mbere wabanjirije bigenda bisunika bisunika we yari abikize ariko nako cumi wa cumi na gatandatu byaramuhitanye bitewe n'uko abaturage bari bakennye batabona icyo kurya nta bintu nta kintu cyari gihari utuntu twose bari batwikuriye batwikubiye ariko abategetsi abami ntibite ntibumve induru z'abaturage bo icyo niko bimeze bikaba rero bitandukanye n'ibihugu duturanye nanone ikindi navugaga ni uko politiki yo mu rwanda uzi ko bafunze imipaka ibihugu duhahirana ku buryo kandi umuntu yagira ngo atarambutse ugasanga baramurashe ugasanga baramwishe baciye caguwa bagize gute umuntu yaforoda kandi abantu bakeneye caguwa twumvikane none se bazambara gute uwo mwana wagiye gusabiriza inkweto wagiye kugira gute abonye inkweto ya caguwa ntiyayambara aho kugira ngo ayigure ama tuvuge simbizi niba yaguraga ibihumbi bibiri cyangwa igihumbi akaba yayigura magana atatu ikibazo kiri hehe niba ari nambi cyangwa ufite ko ngo ibintu byanduye byagize gute ukabidezinfekita nk'uko iyo ugiye mu ndege n'ubundi wicara mu mwanya abandi bicayemo ntabwo ugenda wicaye mu mwanya wawe waguze cyangwa wagize gute mushyashya donko kuba babidezinfekita bakabibaha bakabyambara ariko kwirada bavuga ngo bazajya bakora ibintu bishyashya byo ntibishoboka niba baza no gutunganya impu zose ku buryo bashobora gukora inkweto moderene abantu bambara simbyumva ndumva bidashoboka sinabihamya ikindi rero ni uko njye nabagira inama bake basabiriza bariya abantu bari gusabirizaho ntabwo ari bo bari gusabiriza ba feke bazajya basabiriza kwa kaga bazasabirize kagame na nyina mungi we n'abakobwa be n'abana be na cyomoro na eric jide ni agatera agatere jide agatere jide bazamusabe n'abandi bakomerezwa b'i kigali bajya gusaba n'ibirimba nibananira nabo bazajya kwihemba nk'uko iyo ahantu kera mu minsi yashize abantu bagera kwiba muri banki hano ntuye ariko byaracitse ntibajya gutwiba banki kuko ntibikigezweho na gatoya ariko iyo bagera kwiba bakiba cya banki n'ubundi gikize twe twarisekeraga tukavuga ok bikoreyemo bikoreyemo ribajyane nabo ubwo bihembye nyine kuko banki nta ntabwo zitatwiba n'ubu ziri kutwiba ubu ngubu nta interi bari gutanga for example ni urugero natanga ariko tugarutse iwacu niba rebe babitekereze neza bajye bajya kwihemba wenda navuga ngo bajya kwihemba ariko rero ntiba naho kujya kwirirwa basaba uriya minisitiri w'umudamu kwaka mwarimu ni ukumukabiriza na mwarimu nawe ntabwo ahembwa neza niyo yayo babonye n'uko yabikoze ni ibintu biteye agahinda yamuhaye inkweto ze ni ibintu rero bibabaje gusa ni mwarimu ugira impuhwe byamuteye byamubabaje cyane ku buryo nanjye numvise bimbabaje kubona buriya mwana ukuntu nyine yabuze uko abigenza akabura n'amakayi bitewe n'isoni kubona umwana atabona amakayi byaho nize hose mu rwanda amakayi barayamagaza yari ubuntu kereka wenda mu wa mbere mu mashuri abanza niho twayiguriraga ariko yarangahise yari amakayi abiri cyangwa atatu ntabwo yari akabije nta n'ubwo yahendaga ariko mu mashuri yisumbuye bayaduheraga ubuntu yose kandi yari menshi yabaga nk'icumi cumi n'angahe n'ibitabo n'ibi byose babiduheraga ubuntu na biblioteke byari byuzuye ibitabo ku buryo rero iri terambere bavuga hari aho riri kwerekana yuko ari feke ntabwo ari byo biracuramye kandi riri kubatabaza izuba riva hanyuma wenda ntanarambiranye ngiye ku biryo noneho ngo bamena na biriya ni ikinyoma cya semuhanuka byo ntaho biriho n'ukuri nka hano ntuye ntabwo bamena ibiryo nta muturage umena ibiryo ntabwo nzi abenda barabimena bikeya byazambye byagize gutera amata yashaje ibiki byose ariko ntabwo ari byinshi bamena nka biriya bari kurata hari i kigali ahubwo abasagura ibiryo byo kujugunya byagomye kujugunywa ariko batajugunya ni superi marishe zicuruza ibiryo ibiribwa ibiribwa mujya guhaha imboga za furuwi inyama none iyo byenda gusaza cyangwa amata na za yawuruta za yawuruta ni byose na poroduwi retiye iyo bigiye gusaza hari abantu ba karitasi cyangwa bakora nka karitasi baza bakabifata bakabijyana noneho bakajya bajya kubiha bariya ba koroshari bariya abantu bagiye barara munsi y'amateme abanywa urumogi abagira gute abatitaye ku buzima basa nk'ubuzima bwabarenze cyangwa nta kintu bwiye ariko leta ikaba igomba kubafata kubitaho byabishaka itabishaka kuko ni inshingano zayo ibyo rero barabifata bakabiteka bakabitunganya bakabigira gute bakabashakira ibintu byose n'ibyo kwambara muri veri bakabibaha ariko ntabwo bajya kujugunya nka biriya kigali bari kwirata ngo bari kwigamba tubikoma ibintu by'abatindi abatindi ntibakora kuriya nta muntu muzima nagiye muri danimarike ndumirwa nari nzi ko hano tuzigama ariko nabonye ukuntu nabo bazigama usanga abakize nibo bazi kuzigama cyangwa abantu barijutse cyangwa bajijutse mu mutwe ntabwo ari ugukira ahubwo ni ni ukujijuka kumenya kwekonomiza ibintu baba bafite nicyo kintu babonyeho none rero nkaba navuga ngo ndangiza ibyo gutera katari nabyo ntabwo mbibona ntabwo mbishima na gatoya nibyo navugaga wenda by'urwenya byo kuba ngo bajye gusaba aba n'aba n'aba ba kaga bazamukura he ahubwo ni uko nyine iriya sisiteme ihari kiriya kibazo gihari ntabwo iya leta ishobora kugikemura kuko niyo yagiteye kandi imikorere yayo nituma cyiyongera kurushaho ahubwo kizavaho nta nubwo kizavaho ijana ku ijana kuko aho ku isi hose aho nagiciye barasabiriza kizagabanyuka haje indi leta ikorera abaturage ikunda abaturage yubaha abaturage kandi abo bategetsi cyangwa abayobozi babategeka baturutse mu bari abo baturage baturutse mu baturage babatoye noneho bakaba banavaho bakaba bagira manda bategeka bakavaho bakajya ku ruhande abandi bakaza bagakomeza bakabibonamo apana guhita babica cyangwa bahunga cyangwa bagira gute nibwo icyo kibazo kizakemuka naho ubundi ntibishoboka murakoze
urakoze cyane iyo ngingo yawe reka itujyanye ku ngingo ya kabiri ivuga ku bantu bari abanyeshuri ngo cumi n'umwe abanyeshuri cumi b'irubengera ngo bari bari mu bushomeri noneho ngo leta ikabafasha ikavuga ngo babahaye ngo babahaye ingurube ngo cumi n'imwe zo korora bakabubakira n'ikiraro ngo gifite agaciro ka miliyoni imwe na miliyoni imwe n'ibihumbi magana arindwi ugire ngo ariko izo ngurube babahaye zabananiye kuzorora kubera iki kubera ko ingurube bavugaga ngo nkurikije imibare bavuga muri iyi nkuru ni inkuru yo muri niyo mu gihe ko mugire ngo iyo nkuru iravuga ko aba mbese ndashaka surusero ndibwo ibabwire iyo nkuru iravuga ko ngo ingurube imwe ry'amafaranga magana arindwi mirongo itanu noneho bakavuga bati twese turabashomeri uko turi icumi turabashomeri amafaranga magana arindwi ntabwo dushobora kuyabona nizo mpamvu rero ingurube zabo zabuze ibyo kurya noneho zibuze ibyo kurya zigenda zipfa urusorongo zirapfa zirarangira umushinga urazima ibi byatwigisha iki rero byatwigisha ko biriya bintu bagenda bavuga ngo bahaye abantu inka ngo bahaye abantu ihene ngo babahaye iki babahaye ingurube ngo zo kubavana mu bukene biriya bintu ni akabazo gakomeye kubera ko ibi biberetse ko bashobora kuza bavuga ngo bakuvanye mu bukene baguhaye ingurube kubera ko uri umukene kandi bisaba kuyitunga cyangwa inka aho ugasanga iri guteza ibibazo ubuze amafaranga yo kuyitunga cyangwa ugomba kwikokora ukangurisha ibindi bintu kugira ngo utunge iyo nka baguhaye cyangwa iyo ngurube ugasanga ahubwo kugenda ukena kurushaho mbibutse ko hari umuntu wigeze kuvuga ko yabaye mu rwanda ari n'umuntu ukomeye mu rwanda nyine ko ari umudepite avuga ko yakoraga ibintu by'ubworozi inka za kijyambere ariko ziriya zikamwa amata menshi noneho akavuga ati ukurikije amafaranga umuntu ayitangaho kuyivuza kuyigaburira kuyitaho abakozi n'ibice byose ati inka ati zitangira kuzana inyungu ari uko zibaye cumi n'eshanu ati munsi y'inka cumi n'eshanu uba utaratangira kunguka uba ukora uhomba none ukibazutse niba uwo muntu umuntu urijutse yari umuntu w'umudepite urijutse uko borora akavuga ati munsi y'inka cumi n'eshanu ntabwo ushobora kunguka kandi inka za kijyambere ziriya nziza kuko zikamwa amata menshi none se niba umuntu akubwira ati inka cumi n'enye ntabwo uba utaratangira kunguka iyo ufite inka cumi n'enye wa muturage ufite imwe bigenda bite abataratangira kunguka donko biba bibahombye mbabwire ko hari n'umugoronome wigeze hari inkuru nigeze gusoma ahangaha nigeze kubasomera umugoronome asesengura ibintu byo mu mutara by'ubworozi n'ubuhinzi aravuga ati abaturage ati bakora imibare itariyo ngewe ngiye gukora imibare nkabakorera imibare nkareba ibyo bashora mu buhinzi amafumbire imbuto imiti abakozi bakoresha ati noneho nabo ugashyiramo n'ubwabo akazi bakora iyo bahinga cyangwa se borora noneho kuko avuga ati abaturage imibyizi bashyiramo mu bworozi bwabo cyangwa se mu buhinzi bwabo iyo ntibayibara iyo bagiye kubara ibyo amafaranga byabatwaye bubara ibikorwa n'abandi bantu cyangwa se ibyo baba baraguze by'imiti n'amafumbire n'ibiki byose atari ko akazi kabo bakora ubwabo buri munsi ntabwo bagashyiramo ngo bagaha amafaranga bagaha agaciro ati iyo bagashyizemo usanga bakora bahomba ati igihe akazi bakora ntawe ntagakora kubera ko karahomba noneho rero ukibaza uti bariya bantu iyo baza kugira amafaranga wenda bari korora bigakunda bigakunda ariko kubera kubura igishoro kimwe n'abandi bantu benshi urubyiruko ikibazo bafite cya mbere ni ukubura igishoro ni ukubura igishoro nizo mpamvu imishinga bakora kenshi ihomba urabona ko hariya ni kubura igishoro nta mafaranga bari bafite kugaburira ziriya ngurube izo mpamvu zapfuye dore ni ukubura igishoro kandi icyo kintu turakizi ko urubyiruko rwo mu rwanda rwabura igishoro ntabwo bakora imishinga ariko nta gishoro bafite niyo mpamvu rero ibintu byabo bidatera umutaru ariko ikindi nanone kandi umuntu yanababwiye nk'ibyo nari mbabwiye hejuru babona ko ari abahinzi n'aborozi akenshi bamara imyaka bakora bahomba ejo bundi numvaga inkuru bavuga bati haraza akagurisha akawunga umuturage bakamuha amafaranga magana abiri ku kiro kimwe cy'ibigori ibigori ibi ngibi ariko bamara kugusya ibigori bamaze gukuramo akawunga ati ikiro ukajya kugura igihumbi umuturage akajya kugigura amafaranga igihumbi ikiro kimwe cy'ibigori kandi we baramuhaye amafaranga magana abiri ku kiro cy'ibishyimbo cy'ibigori nyine bidaseye urumva rero ko ugiye neza winjiyemo ubona ko abantu bakora bahomba nazo mpamvu ubona wenda abahinzi n'aboroza benshi batajya batera imbere kubera ko bakora bahomba buri mwaka buri mwaka ntabwo waba ukora akazi ukora amafaranga washoye utayunguka utayunguka ngo uzatere imbere ntabwo bishoboka ni impamvu rero ubona mu rwanda ubona imyaka igashira shira shira ko abahinzi ntibatera imbere hagura ubukene n'iki byose kubera ko akazi bakora karabahombya ku misaruro yabo n'ibiki byose kandi iyi nkuru nari mbazaniye ni uko irabereka ko impamvu nyine urubyiruko rwo mu rwanda narwo rufite ibibazo bikomeye kubura igishoro ni ikibazo gikomeye ikindi ni uko bya bintu bagenda babwira ngo abaturage twabahaye inka twabahaye ihene twagize gute bakavuga ngo bazivana mu bukene ahubwo ibyo bintu babahaye bishobora kubatera ubukene kubera ko ukoze imibare neza ukabona ikizatunga iyo nka ikizatunga iyo ngurube nko muri uru rugero ubona ko wakora uhomba wakora uhomba umuntu ukabona baravuga ati kuki utava mu bukene kandi twaraguhaye inka kuki utava mu bukene kandi twaraguhaye ingurube donko cyangwa se uhinga ibintu ibi n'ibi ariko ashobora kuba ahinga ahomba ahomba amafaranga yashoye atayagaruza agahora mu bukene donko ahangaha ni ni ibintu byoroshye kubibona impamvu abantu nyine bari mu bworozi no mu buhinzi akenshi badatera imbere bahorana ubukene ni uko akazi bakora akenshi bakora bahomba buri mwaka bakora bahomba bahomba batagaruza aho bashoye kandi leta ntabwo ibyitaho ntabwo ibyitaho ngo bavuge bati wenda ayo mafumbire iyo miti reka tubagabanyirize ibiciro cyangwa se umusaruro wabo tuzamure gakeya umusoro w'ubutaka tuwureke imisanzu ya efuperi tuyivaneho kugira ngo abo bantu nibura bagire akantu basigarana mufuka ahubwo icyo bakoze cyose baba banyunyuza si ukubahenda gusa ku musaruro wabo ni ukubaka iyo misanzu ya efuperi ni ukubaka imisoro y'ubutaka imisoro ku musaruro ibintu nk'ibyo byose ntabwo bashobora kuzamura umutwe ibintu birakomeye hari ahantu reka ndekere aho ngaho mbaduko nawe niba ufite igitekerezo kuri iyi ngingo ugitanga ijambo ryawe
hari akantu wenda gatoya nakongeraho nakongeraho akantu gatoya cyane icya mbere ni uko niba nabonye kuri iriya ni inkuru yo ku gihe doti komu kiriya kiraro ntabwo gikwiriye ariya mafaranga nubwo ntari mu rwanda nubwo ntaherukayo kiriya kiraro ntabwo gikwiriye miliyoni imwe n'ibihumbi magana arindwi by'amanyarwanda ikiraro kitana kitanafite na ntuza na mire urukuta kitagira n'urugi ndetse ikiraro cy'ingurube kameme ingurube ndazizi ku gikongoro twororaga ingurube nyinshi habaga ingurube nyinshi uretse wenda ubu ngubu borora kijyambere twe zaranasohokaga uretse ko zasohokaga zajyaga kugenzurwa byaraciwe ndakeka byaraciwe kompletoma kuko zijya ku kona zigakura ibijumba zikarisha byose ugasanga zariye ibigori zariye ibishyimbo zariye iki byose amakoma yose zayamaze kandi ziranyaruka zirukanka ziba cyane iyo zikiri ntoya ubwo rero kiriya kiraro ntabwo gikwiriye n'ingurube ntabwo ari ikiraro cy'ingurube niyo yacyo ikiraro cy'ingurube kigomba kiba gikomeye kuko ingurube uriya munwa wayo iracukura igacukura cyane n'imbaraga nyinshi cyane akantu kose iragacukura ako kanya ikabaye gateye hejuru nawe ubuti bashyizeho byabuca ku buryo rero iriya mushinga nawo nawo nibaringa nawo ni wari wike kuva wanatangira donko bawutangira nawo nta hagendaga nta mushinga warimo icyo nawe none nakongeraho ni uko igituma iriya mishinga myinshi ari baringa cyangwa ipfa ni uko ituruka hejuru kuko mu rwanda ni igitugu ijana ku ijana ituruka hejuru bayikubita ku baturage umuturage nta jambo na rimwe na rimwe ashyizemo nk'abariya abana bahaye uriya mushinga byatumye bipfa byose banditsemo ko bagiye no kwishakira akazi ahandi kandi barakabonye ni uko bari babakuriza ko umushinga nta jambo na rimwe bashyizemo kuko iyo baba bashyizemo ijambo bari kuvuga bati ibyo kurya tuzaba tubikura hehe normal ariko igituma bajya kubigura nabyo ntabwo mbyumva neza kuko ingurube ntabwo zijya ibintu biguzwe gusa zijya n'ibyatsi ingurube ni umunivore ibintu byinshi cyane bitandukanye wayiha ibitiritiri wayiha ibigori wayiha ibiki wayiha ubwatsi wagiye kwahira upfa kuba wenda ufite nyine aho uzabwahira byensire ariko ubundi ntabwo ingurube iruhije cyane ubundi ni itungo rigufi ni itungo ry'abakene ntabwo iruhije nk'inka inka iraruhije cyane buriya inka iraruhije iravuna noneho byarimba byagera iyo yarwayeho igusiga iheruheru ni nk'ifarashi ino mu burayi ifarashi irahenda ifarashi igurwa n'abakire b'amabiliyoneri bafite za bentiri batwara bentiri batwara za ferari batwara ibiki nibo bagira amafarashi naho umuturage uzango ntagira ifarashi iyi n'inka rero mu rwanda ni iy'abagashize iy'abakize gute abanywa amata ni bangahe ni bande umuturage rugwingiye anywa amata ayakuye hehe ariko noneho tugarutse kuri uriya mushinga ni uko nyine bigaragara ko wizwe nabi icyo nabivugaho naho ibisanzwe biriya indi mishinga yose yagira inka nyarwanda itari n'uwari wa kagame ariko ahita awubohoza bugira uwe kandi nawo niba utanga umusaruro mwiza ntabwo nabihamya ubu ngubu ntayo tuzi iboneka ariko icyo navuga nyine iriya mishinga myinshi iza ari dictature abaturage nta jambo bashyizemo nta kintu na kimwe batekereje batanze ibitekerezo byabo ntabwo ushobora kugenda neza nicyo gituma ujya kubona imyaka itanu ingahe cyangwa uriya we ntabwo amaze imyaka myinshi udapfuye none ibyo bavuze bindi by'inkabira by'ibigori umuturage asarura uzi ko agomba kubijyana ku makusanyirizo ntabwo ari ibigori gusa n'ibiriya byose bya biriya bihingwa byose byose byose byo mu rwanda yaba imiceri yaba ibirayi yaba ibiki byose babijyana ku makusanyirizo yaba mu gatsiko cyangwa muri fpr cyangwa hafi ya kagame hanyuma bakamutegeka kubijyanayo ku ngufu ndibuka ko ngarama yatubwiye yigeze kutubwira ukuntu udashobora no gucamo n'ikigori n'iki cyose nta na kimwe ushobora gukuramo ukabigezayo ku mafaranga make cyane noneho bakazabikugurisha kuri babikubye nk'inshuro eshatu enye atari na dubure ubundi dongo niba ari nka magana abiri bakaguca magana inani igihumbi ibyo rero igituma byagenze gutyo ni cya gitugu cy'uko bariya bategetsi babona abaturage ari abacakara babo babanyunyuza nkana babiza bishaka nkana nkana kuko baragize imbunda ni kimenyimenye bafite abasirikare bafite imbunda na badaso abaki bose baba bari hafi aho babaneka babaragiye bararagiwe buragiye abacakara cyane cyane bakoraga muri amerika cyangwa mu mapamba cyangwa bakoraga mu matabi cyangwa bakoraga muri amerika yo hepfo muri brezil bahinga ibisheke cyangwa bahinga bahinga bakawa bahinga ibiki nk'uko bakoranaga kera hashize imyaka magana abiri niko bakoresha bariya baturage niyo gahunda yabo cyo gituma abaturage bakena bagakomeza gukena noneho bamwe bagatangira gusabiriza bagatangira kubona bagatangira kubona ko bari gusebya igihugu ariko nta bundi bushobozi bafite nawe wishyize mu mwanya wabo uretse ko wenda batabikora batanabishoboye uragira ngo bigenze gute uretse ko bamwe twumva bapfuye n'ubundi cyangwa bishwe n'indwara zituruka yuko umuntu yabuze icyarya yariye bikeya yabuze intungamubiri azarwara bwaki ubya azarwara indwara za manutisyo ubya azarwara ya ziriya ndwara ziterwa kenshi na kenshi zituruka yuko umuntu abarya nabi n'amara yo gushobora kubera kurya nabi kenshi na kenshi urya neza ntabwo izagushobora nk'uko abandi bashobora ziriya ndwara zose za infection ziba muri afurika ziza zisanga yuko uri umukene ufite umubiri wawe wamaze kuba febure cyane noneho zikahita indwara nazo zikahita zigushobora numva ariko nabivuga bikaba biterwa n'uko rero fpr ijera ibintu nabi ikikunda igakabya buri umwana w'imyaka ibiri nibo mbona babikunda ikintu cyose bashaka kukigundira bakigumana badashobora kugisangira n'abandi bagenzi babo urakoze nabandekeye aho ngaho
urakoze reka nihutisha indi nkuru ikurikiyeho ni inkuru yerekana ikirunga cya nyiragongo hari inkuru ya bbc ivuga ngo ikirunga cya nyiragongo ngo cyarekuye ibyotsi n'iminyota donko kiriya kirunga giherutse kuruka ngo cyarekuye ibyotsi n'iminyota baravugamo ubwoko bw'ibyo byotsi ariko inkuru itangaje ni uko mu rwanda bavuga ngo ngo rubavu hagaragaye umwuka mubi ariko udaturutse ku iruka rya nyiragongo ahangaha nabasomera akantu bavuze muri iyi nkuru bavuze ngo ngo umwuka ngo urava hehe ngo urava ngo hari umwuka witwa ngo iba ari surufite ndetse ndebe kanze ushake ngo diyogiside ngo surufire ya diyogiside noneho ngo uwo mwuka uko mu rwanda bisobanura hariya muri bbc nkuru itubwiye yuko ngo ikirunga cya nyiragongo cyarekuye ibyuka ibyotsi mu rwanda bavuze ngo ngo ngo ikibazo cy'umwuka mubi uri rubavu ntigifitanye isano n'ikirunga cya nyiragongo ahubwo bifitanye isano n'ibikorwa bya muntu birimo ibinyabiziga bisohora ibyuka imyuka ihumanya umwuka ndetse no gucana inkwi n'amakara ibyo bikaba ari byo bitera ubwiyongere bwa gaze sulfure dioxide mu mwuka murumva ko ku ruhande rumwe baratubwira ko muri kariya muri za rubavu na za goma hari umwuka mubi cyane udahumeka ubu ngubu utameze neza ariko baratwemeza ko ikirunga cya nyiragongo kirimo kuvubura ibyuka bibi mu rwanda bakavuga bati ntabwo imyuka turimo kubona ubu ngubu ntabwo ari ituruka yo iraturuka ku imodoka mu rwanda hagomba kuba imodoka nyinshi cyane ku isi hose bati ni imodoka zibitera no gucana amakara no gucana inkwi urumva ko ahangaha umuntu w'umuturage usanzwe ntabwo yamenya icyo afata n'icyo areka barabwira bati imyuka turimo kumva ntitubasha guhumeka ndetse barabwira ngo batangiye kwambara udupfukamunwa ariko bakabwira ati mu rwanda bakabwira bati iyi myuka iraturuka ku modoka ni imodoka zivura imyuka mibi n'abantu bacana inkwi n'amakara ariko hakurya kwigoma bati ikirunga kirimo kuvura imyuka mibi kirasa naho ndetse hari no muri iyo nkuru ya bibisi bavuze ko ngo ngo kandi ukuntu babivuze bavuze ngo ngo ngo ukunya ngo muri iyo nkuru ya bibisi avuga ngo ukunyiganyiga ukunyiganyiga ku isi kuriyongera muri uwo musozi wa nyiragongo ukunyiganyiga ku isi urumva ko hashobora kuba harimo akitivite muri nyiragongo ari nabyo byuko bituruka ariko mu rwanda barimo kubabwira ngo ni ukubera gucana amakara ngo no gucana inkwi ngo n'imodoka zivubura ibyuka urumva ko ntabwo umuntu w'umuturage usanzwe yamenya iki cyo kitari cyo ese ahubwo ikibazo biramutse kuba ngo kunyiganyiga ku isi muri icyo kirunga cya nyiragongo birimo kwiyongera biramutse bivumbutse ejo kikaruka kikarukira abantu kandi barabonye izo akitiviti zatangiye ntibabwire abantu wenda ngo bahunge n'iki byose ahubwo bakababwira ngo ni ugucana inkwi n'amakara birimo kuzana iyo myuka mibi kandi izo nkwi n'amakara babicanye kuva kera cyane kamemu kuva u rwanda rw'u rwanda bacanaga izo nkwi ariko ntabwo byari bimeze bityo ariko uyu munsi ngo barababwira ngo ni wumva ko ni ntabwo babwira ukuri kose ngo wenda abaturage ubishaka wenda aba yakwigendera agende hanze ategereza arebe uko bigenda barabwira ngo nta kibazo gihari ariko bashobora kuba wenda batavuga ukuri kose ni ikibazo kiri reka ndekera aho ngaho ijambo ryawe mbaduko niba hari komantere ufite kuri iyi nkuru simbizi utadukora twumva cyangwa uri kuri miyuze byari byanzanye kuvaho mbabarire ya hari akantu gato ashobora kuyivugaho ko kiruma ndakizi nabaye mu ruhengeri nubwo nari igihinja ariko narahabaye kandi nabonye ikirunga kiri kuruka ndakizi twacumbikiye abantu baturutse goma twagiye kubacira amakoma n'ibiti byose byo kuryamaho no babashakira ibiryo icyo gihe de perefe ya ruriya zigiranye nazo porotazi donko ikirunga ndakizi nijoro buri teka kiba kiri kwaka tuteranwe na buri munsi buri munsi donko kiriya kirunga ni ikirunga akitifu buri joro nakuma nko wenda kiba kiri kwaka gusa ntabwo umuriro ubona nijoro nibwo iyo ahantu byose byabaye umwijima ubona umuriro uri kwaka hejuru benshi abanyarwanda bavuga ngo ni abazimu n'ibiki byose biba birimo ni ngombwa kubimba bisobanura yuko ikirunga kiri agitifu hanyuma rero igoma hari obuserivatwari ishinzwe ikomeye icunga nyine biriya birunga kuko ntabwo nubwo ari ikinyiragongo ikunze gutera ingorane kuko n'ejo bundi mu kwa gatanu kuba umwaka ushize cyararutse kandi gikomeretsa abantu cyica abantu cyica n'ibintu byinshi cyangiza ibintu byinshi gikunda kuruka ariko hari n'ibindi bitarutse kuko na karisimbi ntabwo yaraturika ntabwo yaturitse ntabwo umunsi umwe ushobora kuzana nawe kuzaturika cyangwa ikaba yagira ikintu yangiza ubwo rero kandi hariya mu birunga buri teka haba hari za seyisime haba hari imitingito birahahora n'u rwanda ni igihugu geogarafi koma u rwanda ni ruri ahantu hari imitingito donko bariya bubaka bya ibitaje birebire cyane bajya bamenya ko umunsi bishobora kuzabyina bikitura hasi cyangwa bigasaduka ukubaka nta konsekansi nk'uko muri japo babikora muri japo buri teka haba hari imitingito buri gihe ariko iyo bari kubaka rero hari ukuntu byitaho ariko tugaruke noneho ku kibazo cyacu uti abaturage bizabigenza gute navugaga yuko goma hari uriya mugabo umuyobozi waho arahari nasomye n'izina rye witwa celestin kasereka akunze kujya nakunze kujya dusoma muri za bbc na za voe yagiyeyo ariko afite ibyo akoresha igoma ariko hari n'ibyo ajya kureba ikirunga ajya gusura ikirunga nka ko mu cyumweru ajyayo nka kangahe naho hari za ntuza zihegereye nyine za ibyuma bipima bipima cyane cyane nyine za imitingito n'ibiki byose bafite ibikoresho bihambaye noneho rero bakabisuzuma bakareba iyi nyandiko bananditse ni nayo muri bbc rwose irasobanuye niyo iri otantike niyo isobanura neza ukuntu ikirunga gishobora kuruka kuko hariho n'ifoto hariho n'ibisobanuro byose byerekana yuko danje irahari ikibazo kirahari ni ugukora ni ukwitegura bakaba baryamye amajanja niba bari abahunga bakaba bahunga niba bagira gute bagira gute uko biri kose nta kubikinisha kuko kiramutse gituritse cyangwa kiramutse kirekuye iriya rave ntabwo biba byoroshye na gato kuko biba bishyushye cyane bita byica ibintu byinshi cyane icyo nabivugaho naho remayo yanshekeje ngo baturutse kigali barakimbagira bakugira nk'abagiye muri turisme ngo bagiye kureba ibyo bintu birashekeje ko nyine bazi kiriya kibazo uko kimeze bakaba nta bantu bafite bari hariya kandi bavuga ukuntu bakataje mu bintu byose bakaba badafite observatoire iri hariya hafi ibikora ibicungira hafi baturutse i kigali ngo bagiye kureba ni ibintu biteye ni igisabo kuri ngewe ni ntabwo bijyanye n'ibyo kagajya batubwira ngo ngo ni abantu bihagazeho abantu bakora neza abantu bagira ubunyamwuga bakora porofesiyoneri ntabwo ari byo bagombye kuba bahari hariya iruhande cyangwa byibuze mu ruhengeri da bari mu ruhengeri ku musanze cyangwa bari rubavu cyangwa bari mu nkengero za ntuza hari n'amahoteli menshi mu nkengero hasi noneho bakajya babicungira hafi kuko ni ngombwa ko abantu ubundi ikirunga kigiye kuruka gitanga za vetisoma ntabwo kiruka kwa musa haba hari intuza gitanga za nabyita nk'ikisa haba integuza izo nteguza rero ni nka ziriya ziri kuba hanyuma ajya kubona ukabona birabaye biraturitse cyangwa bigenze gutya ariko kiriya cyuma cyo ni ni danjore naho kibera danjore wese ko ejo bundi kitaturitse kuriya ubundi kiraturika kikajya bikajya nko muri metero nako kilometero icumi biturutse aho aho kiri bigatwika bikagenda nka nka nka nka nka bombe ubundi hari ibirungo ujya kubona hari nk'ikirunga cyaturutse ejo bundi muri cyamaze igihe kinini la palma muri esipanye cyo kirishokera gusa kigashoka kuri ibe kirashoka ntabwo giturika ntabwo kigenda naho hariya rero kiraturika noneho kikaba cyakubitaho rero nka bombe nyituritse kikaba cyahemukira abaturage kikangiza abaturage imyaka amazu imihanda ibiraro inyamaswa ibiti byose ubukerarugendo ku buryo ni ikibazo gikomeye ntabwo ari ukucicecekaho byantangaje ko bari abantu bari gukora ku ikoranabuhanga cyangwa bari gukora kuri zoom ngo bari kureba ikirunga ntabwo ari byo bagombye kubikora seriyezoma niba bashaka bakunda abaturage babo urakoze
urakoze cyane reka mbasomere inkuru umuntu umukunzi wa radiyo yatwandikiye avuga ko kagame arimo gushishikariza urubyiruko kuza mu gisirikare ngo umuntu yavuze ngo ngo iri tangazo ngo riraduhamagarira ngo imirimo ibiri umurimo wa mbere ni ukujya kwiga amashuri ishuri rikuru rya gisirikare rwanda militari akademi ngo undi murimo wa kabiri kwinjira mu mutwe w'inkeragutabara reserve force ngo reka turebe uzajya muri reserve force ngo ni umuntu umeze ute ngo ni umuntu uzaba afite hagati y'imyaka cumi n'umunani na makumyabiri n'itanu ubwo yenda agomba kuba n'umuserebateri simbizi ngo kandi afite amashuri atatu yisumbuye kuzamuka ku rwego rwa kaminuza bafite ubumenyi bwihariye abo nibo bemerewe kujya muri reserve force wemerewe kujya muri ngo bizagenda gute ngo afitemo amahirwe yahe ngo wemerewe kujyaho ngo azajya ahembwa ngo ngo ngo muri ayo mahugurwa ngo ya reserve force ngo ngo azamara igihe cy'amezi icyenda ngo ahembwa ngo nayarangiza ngo ajye mu gisirikare imyaka ibiri ngo ubundi asezererwe abe umureserve force ngo uwo mureserve force ngo azajya akora mu mishinga ya reserve force igira igira reserve force igira imishinga itandukanye nk'uko mubizi ngo igira project nyinshi ngo bakeneye abantu bafite ubwo bumenyi kandi bakiri bato batojwe ngo uzajya aba akora bazajya ahabwa prime ngo prime y'amafaranga ku mushahara ibintu nk'ibyo ngibyo ndumva ari ibyo ngibyo wumva n'umuntu atubwira ko ubwo bafite activity nyinshi zo kurokirita kandi bimaze igihe kirekire bagomba kuba bafite icyo biteguye ibyo biteguye gukora reka ndekere aho ngaho sinzi niba iyi nkuru hari komantere ushyire ufiteho noneho tujye kwa kuri iyo nkuru y'akarara kamanzi aho yafunze amahoteli
oya ndumva nta byinshi nakwibwa mbivugaho nabwira ikigo nawe karara kamanzi nawe reka nze mbashakire inkuru ya karara kamanzi karara kamanzi nawe yafunze amahoteli menshi ngo na za resitora ngire ngo abiziza ngo kubera ko ngo baba bararenze ku mabwiriza iya covid cumi n'icyenda ngo amenshi amahoteli menshi n'amaresitora yahagaritse igihe cy'ukwezi kumwe kugeza ku mezi atatu abaca n'amafaranga y'ihazabu hagati y'ibihumbi ijana na mirongo itanu n'ibihumbi magana atatu nka ngo ayipoti ini moteri i kanombe ngo bayifunze amezi atatu bayicira amafaranga ibihumbi ijana na mirongo itanu amarisi hoteli y'imihurura ukwezi kumwe kanari olympia rebero bayifunga one month ukwezi kumwe sherando bayifunga ukwezi one week icyumweru kimwe n'ibihumbi ijana na mirongo itanu by'ihazabu sherando bo hoteli tek ngo kabeza ukwezi kumwe n'ibihumbi ijana na mirongo itanu ngo igitego apati hoteli yo ku kicukiro waningi bayihaye gasopo bayica n'ibihumbi magana atatu ngo la paradoru butike yo muri sonatube bayica barayihanangiza bayica ibihumbi magana atatu pagaze gukira pegaze risoti ini yo kuri rebero bayifunga ukwezi kumwe n'ibihumbi ijana na mirongo itanu ibintu nk'ibiri tedomiri nayo bayifunze tedomiri bayihanangirije bayica ibihumbi magana atatu ngo people club kacyiru amezi atatu n'ibihumbi ijana na mirongo itanu papirusi restaurant na nayiti club ngo kimihurura kuyihanangiriza n'ibihumbi magana atatu ngo piripiri invest yo ku kibagabaga kuyihanangiriza n'ibihumbi magana atatu la villa kafe esuwite nyarutarama kuyihanangiriza n'ibihumbi magana atatu repabo ranshi kimihurura kuyihanangiriza n'ibihumbi ijana mirongo ine ukwezi kumwe n'ibihumbi ijana mirongo itanu inka inka inka siteke hawuze ikimihurura kuyihanangiriza n'ibihumbi ijana mirongo itanu naho selekiti butike resitora y'ikimihurura kuyihanangiriza n'ibihumbi ijana mirongo itanu mwumva rero ko bamaze iyi iyi nkundura ya kovidi cumi n'icyenda ije ya kabiri ya omikoroni nayo igiye gukora ishyano gusa ntabwo mbona mu kindi gihugu abangaba bafungiye by'agateganyo bakabasha n'amafaranga n'ab'i kigali gusa sinzi niba aribo bonyine bica amategeko nta resitora yo muri porovensi yindi ndi kubonamo ikindi ndumva ari ibintu bikomeye ubu ngubu bagiye kongera kwirukanka mu bantu babafungira babaca amafaranga ishyano ryose iyo haje ikintu nk'iki ngiki bakabya nabonye inkuru bavuga ngo ese u rwanda rwaba rukoresha amashyiraho amategeko y'umurengera mu kurwanya kovidi simbizi barakabya barakabya kandi hari abantu ejo bundi b'amaresitora bavuga bati iyo amabwiriza nk'aya ngaya aje aboroheje nibo babigorerwamo kubera ko bakwiyenzaho bakakuburabuza kugira ngo ufunge basigaye bacuruza wonyine abo bantu barabibuze b'amaresitora mu nkuru bavuga bati ubu ngubu twebwe bagiye kutugendaho nucira hasi baze bakubeshya ngo abantu bawe bameze batate kandi abantu bari iwabo bari kumwera iwabo nta n'umwe wipimishije nta wageze gute banabyigana atari ko uwundi wese badashaka bazajya bamwerezaho baze bahita bamufungira ati ni uburyo bwo kugira ngo nyine bamwe bacuruze abandi bafunge voilà nicyo niko bamwe babisobanura ndumva nta kintu nakongeraho ibyo ari byo byose ibintu bigiye kongera kuba bibi kubera iyi kovidi murabona ko biratangiye reka ndekere aho ngaho wemba duko
ndumva nta byinshi nabivugaho uretse ko kuvuga ngo muri digitatire niko bigenda ahari igitugu buri teka bakora kuriya n'akarere kamanza ararengana nta kindi yabikoraho niko bimeze niko bikubira bakikanyiza ni ibisanzwe turabimenyereye turanabizi akaba ariyo mpamvu wenda turara amajoro ariko kubi kovide nayo baturufite abanyagitugu bakabyikwiza cyane nyine bagakoresha imbaraga z'umurengera kandi hariya mu rwanda imbaraga z'umurengera nizo zikora buri gihe na nyir'ubwite arabyivugiye ngo iyo agiye kwica isaza akoresha inyundo ubundi abantu bakoresha urwara cyangwa bakoresha icyo ariko bakoresha inyundo na biriya rero niko bimeze njye niko nabibona nta kintu numva nakurirwa nongeraho babikoze biratangaje ko gusa akarere kamanza rubona bisinye kandi bariya abantu ba nk'uko babivuze ni kigali gusa nkaba nibaza hari aho kabeza interogasiyo buriya amahoteli ntabwo nyamenyereye ariko ese koko ni abantu bashaka gukenesha no bagatambutsa yabo amahoteli yabo akaba ariyo akomeza kubona ibiraka aho ngaho ndafiteho poni interogasiyo ndafite akabazo
iyo ni ni ntuza ni verisiyo y'abafite amahoteli matoya n'umubare bavugaga bavuga ko iyo haje amategeko nk'aya ngaya harimo ababirenganiramo kandi babikora nkana kugira ngo bamwe bafunge kwa varani uko babivugaga yesi ariko hari amahoteli nyine tutabonyemo kandi azwi tutabonyemo atari kuzamo kandi yo kwa ari poroshe ya kaga nabyo rero bishobora kubaho bonyine bijyana muri iyo sanse abo bantu banuganuga bafite ukuri uko biri kose icyo nakwemeza byo ntashidikanya aho igitugu kiri bakoresha umurengera kuko abanyagitugu ni abanyabwoba nabyo bigomba kumvikana kubera ko mu gukoresha imbaraga nyinshi cyane ntabwo bikuraho ko bagira ubwoba ni abanyabwoba abanyagitugu buri teka barana ubwoba barana n'umujinya nuko bimeze muzasanga usengure ku isi yose muzasanga ariko bimeze niba mushaka mujye mbere y'imyaka igihumbi mukareba abanyagitugu niko bari bameze mbere y'imyaka magana atanu niko bari bameze n'ejo bundi niko bari bameze n'ejo hazaza niko baba bameze bakora bakoresha umurengera kubera ubwoba no gukora inzara z'ubusamo no kwanga disikisiyo kwanga kuko muri demokarasi mugomba kudisikita mugomba kujya muri paroma ukajya gusobanura ibintu byabo ukajya kugira ngo ugashaka amajorite ibyo rero ntabishaka ntibanabishoboye icyo gituma bitwaza kenshi na kenshi imbunda bakitwaza ikiboko bakitwaza igitugu cy'umurengera n'iterabwoba numva narekera aho ngaho
reka turugire inkuru yacu ya nyuma nayo ni inforomasiyo ni mwabonye ko muri pararoma yo muri tanzania ngo shefu wa pararoma ndumva ngo yasezeye yademisiyoniye impamvu yademisiyoniye ndumva iyo nkuru yabanje kwandikwa muri do east african ngire ngo bavuga ko ngo uwo mushefu wa perezida w'inteko ishinga amategeko yaba yaranenze politike y'uriya perezida wa muri tanzania ayinenga ko ngo afata imyenda myinshi akibaza iyo myenda iri gufatwa ubu ngubu uko izishyurwa mbega atishimiye politiki yo gufata imyenda myinshi iba hanze akavuga ngo wenda ibyo niba ari byo bubaka ngo bafate imyenda y'imbere mu gihugu be kuyifata hanze noneho rero perezida agomba kuba bitaramushimishije nawe avuga ko ngo kugira ngo kuko nawe perezida wa pareroma nawe ife parite du sisiteme aravuga ati ntabwo umuntu muri sisiteme yacu igihugu cyayifashe kandi nawe ari mu bategetsi ntabwo yagombye kunenga ibyo twakoze kandi nawe ari kumwe natwe ahubwo aravuga ati buriya ni uburyo bwo kugira ngo ategure amatora ya muri bibiri na makumyabiri na gatanu ati buriya ashaka kuziyamamaza ati arimo kunenga politiki yanjye kuko nawe ndashaka kwiyamamaza ndetse nabonye inkuru nigeze gusoma muri niba ari east african girego bavuga ko ngo yavuga ati reka reka mureke bagende ajye hanze ya guverinoma noneho abone uko yategura amatora ye neza aho kugira ngo tugumye kugumana nawe turamubuza kwinyagambura ati nagende ajye hanze nawe ategura amatora ye ubwo tuzaba duhura muri ayo matora none uwo mugabo urabona ko yademisiyoniye ariko ikibazo nyinshi aha ngaha mfite ntabwo nshaka kwivanga mu bibazo byo muri tanzania ikibazo ni umwenda uwo mwenda barimo gupfa ni umwenda umeze gute uwo mwenda iyo ushakashatse ubona ko tanzania ifite imyenda mike ntabwo ari kimwe n'u rwanda ndasanga bafite ngo dete pibulike yo muri tanzania ishobora kugeza kuri mirongo ine ku ijana bya gdp by'umusaruro mumbe gusa twe turi kuri mirongo irindwi na gatanu urumva ko umwenda dufite u rwanda rufite ukubye uwa tanzania inshuro ebyiri ushyize muri porosantaje ariko ushyize muri porosantaje dufite mirongo irindwi na gatanu bafite mirongo ine ku ijana by'umusaruro mumbe rero ntabwo ari umwenda w'igitangaza ariko biratangaje ko wenda ahandi abantu bashobora kuvuga ikibazo cy'umwenda abantu bashobora gutinyuka bakakivugaho sindabona mu rwanda umuntu ashobora gutinyuka ngo anenge umwenda u rwanda rwafashe uwabigerageje ni nuriya nuriya christopher kayumba christopher nabo muzi aho ari bahise bamurega ibyaha bitabaho bamuhimbira ibyaha bitabaho bajya kumushyira mu gihome abandi baricecekera ni ibibazo ni byiza rwose ubukungu bumeze neza imyenda igeze mu ijosi ariko ntawe ushobora gutinyuka ngo atore abivuga ati iyi myenda mufata tuzayishyura dute irajya hehe yikubiwe na bande ijya hehe mutwereke ntawe icyo kintu ntawe ushobora kukibaza ariko ahandi mu bindi bihugu wumva ko abantu baratinyuka bakabaza bakanenga wenda ibyo ibirimo gukorwa nicyo umuntu yavuga gusa kandi wenda bitanakabije imyenda yabo ntikabije ariko yacu ikabije nta n'umuntu utinyuka utinyuka kuyivugaho reka ndekera aho ngaho nicyo ngicyo gusa nashaka kubabwira mbaduko uramutse ufite komantere wayitanga ukanasezera tukarangiza ijambo ni ryawe
ya nayivugaho navuga yuko ikibazo cyabo nta nta kibazo mbonamo ku bijyanye n'umwenda yego bafite imyenda bafashe muri iyi minsi bafashe imyenda myinshi iyingayinga miliyari nk'ebyiri cyangwa zirenga narenga hari uwa gari ya moshi hari umwenda wa gari ya moshi hari n'umwenda ndakeka byinshi bijyana na gari ya moshi ariko nyine bakaba ari imyenda igenewe gukora ibikorwa remezo bifatika bifatika kandi byungura ramase byungura abaturage hafi benshi ku buryo barakorera igihugu nubwo bari kwitana ba mwana wenda ni muri ahari demokarasi niko bigenda ariko ikibazo bari barimo baganira na perezida suruhu hasani ibyo bamunengaga ntabwo bikabije nta nuriya yeguye nk'uko babisobanura wenda ni ukugira ngo wenda yitegure amatora cyangwa agire gute kuko numva nabo bavuga batisi ngo madamu zongere yamamaze perezidante ko nyine uwo yasimbuye yari muri manda ya kabiri bo ubwo ariko ntabwo nzi ko itegeko nshinga ryabo ribiteganya ariko ndakeka ribiteganya ibyo bintu byose babizi naho ku mwenda wa tanzania ndakeka uri hasi kandi niyo uko wamera kose tanzania ifite ekonomi ikomeye kandi ifite ifite amashyiga cyangwa amapoto ihagazeho akomeye ifite ubukerarugendo bukomeye ifite zariya za ziriya za parike zikomeye zizwi ku isi hano mbona serengeti nka kabiri mu mwaka bayerekana ariko u rwanda ni gake bagiye bwerekana kandi banarwerekana bakarwerekana hagati biriya bihugu bitatu byose hamwe kandi u rwanda bakarwerekana agahe gatoya cyane kagufi naho hari igihe bajya gufirima bagafata amafilime bakagera gute ku buryo dokimentasiyo ishobora kumara n'isaha cyangwa iminota mirongo itanu rero ni ukuvuga ko ni igihugu kimaze gutera imbere gukataza kandi abantu bashoramari bamaze kuyoboka kuko hari byinshi byo kujya gushakayo kandi ndakeka n'abashoramari banezerwa batahura n'isanganyazi nk'izo ushobora guhura mu rwanda kandi bakaba bafite na infrastructure zimeze neza kandi bakaba begereye icyambu kandi bakaba bafite byinshi bafite n'icyongereza bafite n'ikiza bafite nabyo birajugwa kuba abantu bavuga icyongereza apana biriya byo mu rwanda byo gupapira byo gusanga nta n'ururimi na rumwe ruzima bavuga neza kandi akaba ari na hafi ari n'ahantu ya uko biri kose navuga yuko tanzania ihagaze neza cyane bya bibazo bafite wabinyihera ntabwo nakongera kwirirwa nsakuza kuri radiyo yagiye no ifite ubukungu buringaniye yagiye muri cyiciro cy'abantu igihugu gifite ubukungu buringaniye urabizi muri uyu mwaka ndabizi ndabizi ibyo ndabizi ntabwo nabivuga mu birondore ahubwo ikindi nikira ni abaza gushora imari mu gihugu abashoramari bo hanze ubwo mu rwanda bagenda bafatirateranya n'uwavuze ngo ndatekereza kuzashora yabajije muri rdb niba ashobora kuba yagira umushinga akora mu rwanda agahita babyandika ngo yashoye imari cyangwa bagafata ibyo bagapimira kuva mu bihumbi bibiri na cumi kugeza ubu ngubu byose akabiterateranya bakavuga ngo ngo ishoramari ngo ringana gutya ugasanga barabitubuye barabikabirije batanga imibare itari yo kuko hariya mu kigali bakunze gutanga imibare itari yo muri tanzania uzi ko buri mwaka abantu baza gushora imari aba ari hafi miliyari y'amadolari nubwo abashoramari baraza kandi hari ibyo kuhakura muri tanzania hari ibintu byinshi byo kuhakura n'igihugu kinini turetse n'ibyo ngibyo bafite ibyambu bafite lezile ibikira lezile ziriya za pemba na za zanzibari ya ku buryo rero kirafite ubushobozi kirafite ubushake kandi bafite n'abayobozi beza bafite abayobozi bakunda igihugu badakunze kumungwa na ruswa kandi bafite demokarasi nubwo hari uwo n'ugeze kumva nenganenga ngo ni ishyaka rimwe ritegeka buri gihe wayi noti ishyaka rimwe riremewe gutegeka birashoboka biremewe n'ahantuye ishyaka ry'abasosiyal demokarate rimaze imyaka ijana ritegeka habuze n'umwe barisimbura kubera iki ko bakorera abaturage nta rindi banga bafite ni uko bakorera abaturage nibo babitorera bakabashyiraho bakaba bavuga bati turabakunda n'umuntu ushaka ntimurya ruswa okay kuvuga ngo ntibarya ruswa none waba ukabije kuvuga ahantu hari abantu barya ruswa ariko barya ruswa nkeya cyane ugereranyije n'abandi n'andi mashyaka ajyaho nko muri agize imana akabona ubutegetsi ukuntu bamumwa na ruswa ubu ntabwo ari kwemeza rero icyo navuga tanzania ni igihugu gifite demokarasi batarakora kudeta muri afurika nabyo uriho kubivuga ni ibihugu bike cyane bitarakorwamo kudeta muri afurika wazana no ku ntoki niba hari ibyo nzi ni tanzania ni etiyopiya ndakeka etiyopiya barazikoze ntabyo batazikora ni kenya baragerageje irakuba ndetse n'ibindi wenda south africa nayo ndakeka ntayo nzi n'ibindi bikeya wenda ariko tanzania iri muri bikeya kandi ikaba yarabaye impirimbanyi ya demokarasi muri afurika ntimubyibagirwe impirimbanyi ya demokarasi niyo cyatuhoje biriya bihugu byose sadeke yose kuva kuri south africa ukajya ngora ukajya mozambique ukajya hehe nicyo cyabohoje biriya bihugu byose emeyemo n'u rwanda ejo bundi rushobora kuba rwabohoje uretse ko kaga yongeye akaruboha numva narekera aho ngaho niba umbwira ngo sezere ndasezera nkaba ngusezeraho iyo twabanye ngasezera ku baduteze amatwi ngasezera kuri madame chantal watuyoboye nako badufashije bamfashije kuri uri ku buhanga bw'ibyuma banafashije kwinjira muri studio hanyuma nkaba mvuga ngo nakagaruka naho ubutaha murakoze cyane murakagira imana
urakoze cyane baduka kubona waje kudutera inkunga ariko wowe nyine wayikorera yadushimije cyane kubera ibitekerezo byiza duhaye ubwo rero tukwifurije ibihe byiza rwose wowe n'umuryango wawe ubwo nawe utaha nanjye ndashimira serge na chantal badufasha ku buhanga bw'ibyuma n'abadukurikira bose mwese mwese twongeye kwifuriza umwaka mushya muhira wa bibiri na makumyabiri na kabiri mugubwe neza kandi mugumye mutekereze ihuriro nyarwanda murakoze cyane imana ibahire ni kabanyameduwari ubategurira ikiganiro cy'imibereho mibi y'abaturage akanakibagezaho turabakunda cyane kuri radiyo itahuka
rnc rero rwanda national congress muri mwe hari abayumva batazi n'intego zayo intego esheshatu z'ihuriro nyarwanda rnc iya mbere ubuyobozi bushingiye ku mategeko na demokarasi iya kabiri amajyambere arambye kandi asangiye iya gatatu ubumwe n'ubwiyunge nyabwo iya kane umutekano w'abantu ku byabo iya gatanu ububanyi n'amahanga buboneye iya gatandatu itahuka ry'impunzi mu cyubahiro arenisi viva viva arenisi viva viva